na rally wey dey go go on right now presently for abeokuta ogun state the capital city of ogun state as you can see this na yoruba nation rally going on here and the agitators are all gathered here for the rally wey dey ṣẹlẹ̀ right now presently for Ogun State in Abeokuta. As you can see, all agitators are here together chanting Yoruba Nation song. They say they want Yoruba Nation. They want Yoruba Nation. They, ha they say they want Yoruba Nation and everybody they here then they protest, then they. We don't anything Yoruba nation. We don't want Nigeria. No we want Yoruba nation. fight bbc this na one of the agitators for yoruba nation governor ogun state yoruba nation for ogun state here in abeokuta he is here to talk to us you are live sir what are the demands what are your demands for here preaching. demand demand is yoruba nation we are demanding for a a country of our own in Yoruba land because Yoruba are now about 80 million of which equivalent to 70 million of the country in United Kingdom. Wherever you are having a 70 million as a nation in United Kingdom, definitely nothing is stopping or nothing to stop us as a Yoruba to have our own nation as a country. Yes. Once again, my name is Abdul Aziz Suleiman Alogolodo. Ogun State. Ogun State. Yoruba Nation. Yoruba Nation. Thank you, sir. That are the voice of the governor of Ogun State for Yoruba. You just heard from him. And you can see some of the followers, some of the agitators, all of them are here gathered lóye ẹjẹ́ akólòkó ẹrú orúkọ tèmi ò padà kábíyèsí ọba ní olóríṣà tí òkú ṣe ti ló máa ń lò lẹ́yìn bá gbàgbọ́dẹ̀ pẹ̀lú àwọn olùgbàgbọ́dẹ̀ pẹ̀lú yín o ẹ kí a mọ̀ kọ̀ọ̀kan ni pé ẹ pẹ̀lú wa ẹ má máa ṣojú kẹ́kí máa ṣe ẹ dúró ọkọ ìwọ tó gbẹ́jọ́ lọ́pàá rẹ̀ Yorùbá káàró jíire ààbẹ̀ Haúsá nílẹ̀ ẹ̀wà mọ́ ààbẹ̀ Yíbò ìyẹn ààbẹ̀ Fúlàní wọ́n ti wá gbé dúró sí kí ló ní tẹ̀bí ṣe eré eléyìí náà balọ́ba lóye lóye olè owó yẹn owó yẹn tẹ́bátẹ́bá sukùlù ṣé wọ́n sí mú yẹn ẹ̀ ń gbowó àbẹ̀tẹ̀ ẹ̀yìn yìí bàjẹ́ yẹn o tí ẹ bá fẹ́ fẹ́ tẹ́wọ̀ fẹ́ púpọ̀ lẹ́yà ẹ fi mọ̀ ṣe ọ̀kan Yorùbá nation àpàdé. now no more Nigeria no more Nigeria. You can see again na yoruba nation dem want for here. as you can see this na the rally wey the capital city of ogun state where agitators dey outside dey talk say dem no want na yoruba nation dem want. i no want fulani. i no want fulani. Yorùbá nation now now now. Yorùbá nation ló ní Fúlàní ló ní Hausa ló ní Hausa for our Happening live here in Abeokuta where dem dey talk say dem no wan Nigeria election dem want and it's happening now everybody is here for the cause.

daqui, um cara. people no know it has become something where everybody don't know before. clamoring for the day here. The rally don't start. migration right from Abeokuta. E don dey known say na wetin dem want be say tradition dem want say nothing else. Help Nigeria now to save life. It's the urban we want. No going back, no retreat, no help Nigeria now to save life. Nigeria is a poverty center. It's a killing center. We don't want Nigeria anymore. Nigeria has expired shoulder the rally don dey build shoulder the rally don dey increase as we dey go all the time the rally just dey increase people are coming in for the rally wetin dem dey call for na yoruba nation dem say no more nigeria say na yoruba nation dem want people are gathered here and there supporting each other for yoruba nation you can see the agitators are ready they are out doing all they can to make sure say government hear wetin dem dey talk say no more yoruba no more nigerian nation dem want as the thing dey unfold still dey here live from abeokuta. Yes, more election. No more election. No election. It's either you give us our nation, and that is Yoruba nation. Nothing more, nothing less. We want to go on. Um, what is it? self determination that's what we want no restriction is a lie gbogbo ẹ̀ náà lórí irọ́ ni a fẹ́. nothing like yorùbá nation yorùbá nation. yorùbá nation náà yorùbá nation náà yorùbá nation la fẹ́ yorùbá nation Odùduwà àríkọ́. ṣọlọ́wọ́ Ogun State Ogun State ọmọ balógun ẹ̀gbà ọ̀kọ́ lè mú irú ẹ̀gbà owó ẹja lọ máa wọ́n à. Still from the capital city of Abeokuta, where the Yoruba Nation protest rally is going on See here from the capital city of Ogun State. the rally dey shell say they don't want Nigeria again say na Yoruba nation They want. As you can see people are gathered. Young and adire market for ogun state so there dem dey now where dem still dey talk say no more nigeria say na. protest still dey go on na rally yoruba nation rally lagos abeokuta wey happen to be the capital city na there this rally dey shele now wetin dem want be say dem no want make southwest dey among nigeria again say dem want that na why dem gather here dey talk say make dem give dem yoruba nation na wetin still dey happen here be that so far the rally still dey peaceful and e still dey go on now now e still dey go on. ọ̀gbọ̀n ìdọ̀gbọ̀n èèyàn mọ́ta ló àwọn Yorùbá ò jẹ́ àbẹ̀rù kankan tó bá ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn ó ti yé yín Yorùbá nation làwọn fẹ́ Yorùbá nation àwọn ọ̀sẹ̀ dúkúlẹ̀ ni mo Yorùbá nation làwọn fẹ́ yà á tó jẹ́ àti sí àwọn nílẹ̀ ti di onímọ̀rúwá onímọ̀rúwá onítíkẹ́ẹ̀tì omi yẹn tó ń gbà lọ́wọ́ tó ń gbà lọ́wọ́ tó ń gbà ọ̀kadà àwọn òṣèlú nàìjíríà mọ́ àdìríyà mọ́ àwọn òṣèlú mọ́. as you don hear say dem dey talk say dem no want nigeria again say na yoruba and di agitators are still here gathered still dey talk say make government hear wetin dem dey talk o now or never or make nigeria dey go im own.